turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe bwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane ninahazwe abakirisi b'idini rya katolika muri repubulika ya demokarasi ya kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamirije intambara ibandanya mu buseruko bwa kongo bumvikanisha ko bashigikiye ingabo za kongo bagira n'ico basaba leta yabo kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda.
uyu ni umwe mu bitabiriye urwo rugendo rw'amahoro muri make ayumvikanisha ko mu bindi basavye ari uko imipaka kongo ihana n'u rwanda na uganda yugarwa ido n'ido y'ino nkuru ni mu kanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu tubafitiye n'ayagezweho ijya n'ino ku isi amakuru yacika tuyahereko yagezeho hirya nino ku isi muri indonesia aho ikirunga citwa semuru carutse kirungika iminyota yageze ku birometero cumi na bitanu mu kirere ivyononywe n'ico kirunga ntibiramenyekana gusa abategetsi bo mu kigwa ca java gereremwo ico kirunga bemeje ko abababa ibihumbi bibiri bahunze amabarabara menshi arugarwa ubuyapani bukaba bwagabishije buvuga ko ukuruka kw'ico kirunga gushobora gutera nyamugigima ikaze ku mugabane wa afurika abatavuga rumwe na leta muri liberiya banebagura perezida w'ico gihugu bamwagiriza kumara igihe kirekire atakirimwo batebuye bibaza nimba igihugu kiriko gitwarirwa mu mahanga perezida george weya aheruka muri liberiya mu mpera z'ukwezi kwa cumi yagiye mu bihugu bitandukanye birimwo qatar aho yagiye kuraba umuhungu wiwe mu mahiganwa y'igikombe c'umupira w'amaguru umuhungu wa weya akinira ekipe ya leta zunze ubumwe za amerika umunyepolitike yitwa lewis brown yagize ati george weya yerekanye ko ari sindabibazwa yagujije igihugu cose ukuja kurorera imikino no kwiryohera uwo munyepolitike yagirije weya gukoresha amafaranga y'igihugu mu buzima bwiwe bwite biteganijwe ko perezida george weya asubira muri liberiya itariki cumi n'umunani uku kwezi kwa cumi na kabiri amakuru abagezeho hirya nino ku isi ku ijwi rya amerika mushobora kongera kwiyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika abakristu b'idini rya katolika muri repubulika ya demokarasi ya kongo bazindukiye mu rugendo rw'amahoro biyamiriza intambara iri mu burasirazuba bwa kongo abakoze urwo rugendo basabye ko imipaka ihuza kongo n'u rwanda na uganda yugarwa mugenzi wacu vedaste ngabo yadukurikiraniye ivy'urwo rugendo rwabereye muri uvira kimwe n'ahandi hose mu gihugu abayoboke b'idini katolika muri kongo biriwe mu myigaragambyo yo kwamagana umutekano mukuru mu burasirazuba bwa kongo muri diyoseze katolika ya uvira abayoboke b'amaparuwasi atandukanye ndetse n'abapadiri n'ababikira bavuye mu nsengero zabo berekeza kuri sitade ya uvira banyuze ahitwa kuri monima bamwe muri abo bakirisitu n'abapadiri bari bafite ibyapa bivuga yuko bamaganye u rwanda rwateye igihugu cyabo abandi nabo bari bafite ibyapa bivuga yuko badashaka gucikamo kwa kongo mu gihe abandi nabo bagenda baririmbaga indirimbo z'amahoro Andre Byaduniya ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Uvira ari mu bitabiriye imyigaragambyo y'idini gatolika muri Uvira agaragaza yuko Kongo atari igihugu cyo kugurisha
ubutumwa bwahawe abanyekongo bose natwe buratureba turiyamirije abashaka kugabura abanyekongo kandi kongo si iyo gucuruza abana ba kongo twese turi inyuma y'umukuru w'igihugu cyacu n'ingabo zacu za fardc kugira tuzitere intege nicyo gituma twaje ngaha kongo si iy'umuntu niya twese uwo wese ashaka guhagararira inyungu za kongo turi kumwe nawe nta batavuga rumwe na leta nta sosiyete sivile twese dushaka amahoro umutekano twifuza kongo imwe kandi ikomeye amwe mu maparuwasi yari yitabiriye iyo myigaragambyo binyuze mu nzandiko zayo ndetse n'amagambo yabo basabye ko imipaka y'u rwanda na uganda yafungwa basigura ko u rwanda na uganda bishyigikira imitwe yitwaje ibigwanisho y'icyari iteza intambara muri kongo kufunga mipaka yetu na nchi ya Rwanda na ya Uganda, kupatia wanajeshi wetu vifaa vya lazima na gufunga imipaka duhana n'ibihugu by'u Rwanda na Uganda guha abasirikare bacu ibyangombwa bikenewe no gukora ibishoboka ku buryo urubyiruko rwacu rwitabira kwinjira mu gisirikare inyuma yo kubishishikarizwa na perezida ruhabwa imyitozo iboneye kuvugurura igisirikare cyacu hakavamwo abatabikwiriye bose mu rwego rwo kubaka igisirikare nyacyo cya leta kitari mu babipfuza gucamwa ibice igihugu cyacu twarazwe na rumumba hamwe n'abashaka gusahura umutungo wacu no kuzana ubutegetsi butishimiwe n'abenegihugu abaturiye aka karere k'uburasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo basangiye imyigaragambyo y'icyo ibera mu mijyi ya goma bukavu ndetse na uvira iri mu rwego rwo gusaba amahanga ko yakotsa igitutu ku bateza umutekano muke muri kongo mu mpamvu zitera abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo kuja mu muhanda kwigaragambya ni ukurambirwa n'intambara za buri gihe zihora ziba mu ntara ya kivu y'amajyaruguru na kivu y'amajepfo ndetse no muri ituri baja mu muhanda kubwo gutabariza amahanga kugira ngo abatabare arebe kuko babona amahoro cyangwa se amahoro yagaruka mu karere karimo intambara umuyobozi wa diyoseze katolika ya uvira musenyeri sebastien muyengo yashimiye abitabiriye imyigaragambyo avuga yuko ibikubiye mu byo basabye ko ejo ku wa mbere bazabigeza ku buyobozi bwa leta ndetse na monisco mwumenya yuko iyi myigaragambyo ibaye nyuma y'icyemezo cyafashwe mu nteko rusange idasanzwe ya senko yabaye tariki ya karindwi kugeza tariki ya cyenda y'ukwezi kwa cumi na kumwe ijyanye n'umutekano muke mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo veda sengabo ijwi rya amerika uvira tukivuga ku by'umutekano wa kongo abanyagihugu bakorera imirimo itandukanye muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko bakaba mu rwanda basaba ko ingwano hagati ya frdc ingabo za kongo na m23 ihagarara hakongera kubaho imigenderanire hagati y'ibihugu byose inkuru irambuye na mugenzi wacu gloria tuyishime ari mu rwanda
uyu ni undi munsi imirwano ikomeje hagati y'ingabo za frdc n'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu amasasu ashobora kumvikanira ku mupaka wa kabuhanga uhuza u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo mu murenge wa bugeshi mu karere ka rubavu mu birometero bike uvuye kuri parike y'ibirunga ndetse n'ikirunga cya nyiragongo tuhageze twasanze abanyarwanda batuye ndetse n'abakongomani bahaturiye baje gukora imirimo itandukanye mu rwanda bamwe mu baturage bakoraga ibyo muri aka gace bise nta bukozi aho bajyaga guhingira amafaranga muri kiriya gihugu baraba ko ubuzima butameze nka mbere
ngo gufata isuka nkajya guhaha kandi ugasanga dufite umutekano iyo muri ahangaha usesuye nta bukozi ni iki gukorereza ufata isuka ukajya guhingira igihumbi na magana atanu ubu byaranze pe njyewe urabona ko ndacyafite imbaraga zo kwigaburira nafata isuka nkajya gukorereza nk'uko nakorera ariko ubundi ntibishoboka ifatanyije n'intera hamwe noneho emuventuruwa iraza irabatumbika hejuru y'uko tutagira aho twaca injuru kuko twakora ndabukoze najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika ngabona n'ikayi yo kugira ngo bajye ku ishuri ngabona agasabune ko kubamesera none bino bitewe n'uko tutakijayo habimana n'umwe mu banyarwanda baturiye uyu mupaka mwese ubuno mvashe ngo ndamanu ibirayi muri kongo cyangwa amatunda buriya wari wamana amatunda hano kibumba bumba hari indambara ntibyashoboka
abaturiye kano gace barasaba ko habaho ibiganiro ku mpande zombi hagati y'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu n'igisirikare cya frdc kugira ngo hongere habeho ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi byo numva ko mvtruwa yakumvikana na leta bakajya mu mishyikirano umuntu uvuga ikinyarwanda akagira agaciro yamara kubera agaciro ibihugu u rwanda na kongo bikagenderana uko byaba bisanzwe bigenderana noneho nta kindi twifuza kwaba umutekano u rwanda na kongo tukagira umutekano tugira umutekano twese noneho bakumvikana bamara kumvikana noneho ibibazo bikaje ku murongo kuko nabo ni abakongomani bahejwe inyuma ni ugushaka kundi umutekano waboneka bari abaturage bagiye bakagaruka mu byabo dore biri gupfapfana hari abasize ibishyimbo batabishingiriye abanyarwanda bafite imiryango yabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo nabo barabaka icyo bifuza ari ukongera kubana n'ababo bahunze ko nagenderana n'abasaza bacu bari hano hepfo tuhagendana n'abashiki bacu bari hano hepfo ibaze data wacu ari hano hepfo mu by'abanje ari hano hepfo babufora ari hano hepfo wajya kwagira se kunyita umwanzi umwanzi araturuka he
ubwo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu w'u rwanda musabyimana claude aheruka mu murenge wa busasamana mu cyumweru gishize kamwe mu duce nako kegereye umupaka yavuze ko abaturage bagomba gushora mu gihugu cyabo kugira ngo ubuzima bukomeze nk'ibisanzwe iyo ugenda ugana ku mupaka wa kabuhanga uhura n'ibikorwa by'ubworozi n'ubuhinzi kubera imiterere yaho yiganjemo imvura n'ubukonje ifasha amatungo kuba yahaba kandi mu buryo butagoranye uyu mupaka wa kabuhanga uhuza u rwanda na kongo ku ruhande rw'u rwanda uba urinzwe n'abasirikare bafite intwaro aka gace ka kabuhanga gaherereye ku mupaka kaba kiganjemo abo mu gihugu cya kongo baba baje kuhareba bene wabo n'abaje kuhahahira tuyishime gloria ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri ku vya kongo abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imitwe yo kwirwanako bivanye mu biganiro vyariko bibera i nairobi muri kenya mu mpera zino ndwi mugenzi wacu rero jurika neza arabitubwira ku muriri abaserukira ubwoko bw'abanyamurenge n'imirwi y'abanyamurenge yitwaje ibirwanisho yita ko ariyo kwirwanako batangaje ko biyonjoreye mu biganiro vya nairobi kuri uyu wa kane babishikirije mu rwandiko basohoye ijwi rya amerika rimaze kurubona ryakuye enoke ruberangabo yaserukiye ubwoko bw'abanyamurenge yatanguye atubwira imvo nyamukuru zatumye we na bagenzi be biyonjorora mu biganiro ni ibitero byakozwe n'abo turi kumwe hano twazanye mu biganiro bamwe baraha abandi ntibaje abo ni abamayimayi bitwa ba biroze bishambuke ya kutumba irunga bakorana na redi tabara y'abarundi ni ibitero baduteyeho ejo bundi nababwiye ibitero mu minembwe imihanda itatu y'abanyamurenge bicamo abantu bishemo abantu barindwi bakomeretsa abandi icumi kubera ivyo bitero rero twahagaritse ibiganiro kugira ngo ibyo dusaba zumvikane kuko muri ibi biganiro byategetse ko ibitero byahagarara uzakora ibitero bazamwirukana ndetse akanafungwa muri kongo yemera aho guhagarika kuja mu biganiro atari uwo muti mugabo ko vyari ngombwa narijya babisabwe n'imiryango yaburiye ababo muri ivyo bitero vyo ku munsi wa gatatu w'indwi ruberangabana avuga ko ata muntu n'umwe yoreka kubatahura akabitiranya n'imbogamizi y'ibiganiro guhagarika si wo muti kuko guhagarika kwacu ntikwahagarika ibitero ariko guhagarika kwacu icya mbere ni ukwerekana akababaro ivyo twabisabwe n'abavyeyi bari hariya mu minembwe babuze abantu babo turi abanyafurika urumva no gukurikira iyo twabanza tukagikora ariko n'ibyo biganiro rero ntacyo bivuze mu gihe hano havugwa ko nta bitero bizongera kubaho si twe mbogamizi kuko twebwe turabogamiwe abazanye imbogamizi ni abakoze ibitero kandi binyuranije n'amategeko agenga ibi biganiro ubwo rero si twebwe kibazo ikibazo ni abazanye ibitero twebwe n'ubundi twavuze ko turi tayari gukomeza ibiganiro ibyo twumvikanye hano ko nta bitero bizongera kubaho zubahirijwe twakomeza tukaganira n'ibitero bigakomeza urumva byaba bimaze iki abagirizwa n'ubwoko bw'abanyamurenge kuba barakoze ibitero byahitanye abantu mu minembwe benshi ijwi rya amerika ntiryashoboye kubaronka yamara aimable naburizi umuvugizi wa mayimayi biroze bishambuke umwe mu mirwi yagirizwa yatubwiye mu butumwa buto bwanditse ko ahubwo abagwanyi b'umuhari wa twirwane ko ugizwe n'abanyamurenge bateye ibirindiro vya mayimayi ku munsi wa gatatu nabo babona kwivuna yongeye ko kwibaye inshuro y'indwi yibagabwe kw'ibitero aho hantu mu gihe gito ruberanga basanga ugutu katagutorera nta kundi bavuga ariko abahazi monisco iri hariya mu minembwe iyo faridesi iri mu minembwe iza kuba ikora akazi kayo n'ibyo bitero ntibyari kuhaba kuko bafite aho bavuye naho baje gutera kugira imirwi itandukanye iserukira abanyamurenge isubire mu biganiro yasabye ibintu bitari bike birimwo ukwirukana mu biganiro abakomeza gukora ibitero muri kongo kwamagana biriya bitero ibitero bihagarara burundu eac bivanaho redi tabara hariya iwacu ikindi dusaba ni uko bakwirukana aba bakozi ibi bitero bari hano mu biganiro nk'uko userukira perezida wa kongo yari yabivuze ko uzongera kugira ibitero bazamwirukana ndetse bakaba banamufunga hariho ubushake buhagurukiwe n'ivyo bihugu ivyo bihugu rero byakumvisa ko izo ngizo zubahirizwa nta bitero bigihari twaganira nk'abaturage tukongera tugasabana kuwa kabiri intumwa idasanzwe ya leta ya kongo muri ibi biganiro serge cibangu yari yavuze ko imirwi itazemera gushyira ibirwanisho hasi igiye kwibonera ko que ceux-là sont des groupes armés et qui ont des coalitions avec les autres groupes armés qui ne sont pas ici, passez le message. Pendant qu'il est encore temps, pendant qu'il y a encore iyo migwi nyeshamba ikorera hamwe hakaba hari abatitavye mubaho ubu butumwa mu gihe bwishoboka hakiri ikigongo c'umukuru w'igihugu c'ibihugu vy'akarere na afurika yose iduhanze amaso nibaza ko bigishoboka ko baza mu biganiro ntidushaka kubona bene wacu na bashiki bacu bafashe ibigwanisho ku mvo zitandukanye bicwa n'ingabo z'akarere kumbure kubera birengagije amahirwe bahawe Attends, saisis la main qui leur avait été tendue.
ibiganiro vy'i nairobi abanyamurenge biyonjoroyemwo biriko biba umuhari wa m23 wigaruriye uturere twinshi muri kivu y'uburaruko kuva mu kwa gatandatu uyu mwaka utarimwo kuri uyu wa kane igisirikare ca kongo cawagirije kuba warishe abantu barenga mirongo itanu mu turere utwara nawe wavuze ko ari amayeri y'ugushaka kubankanisha n'abanyagihugu usaba ko haba amatohoza yigenga unagabisha ko hashobora kuba ihonyabwoko mu karere ka masisi haba abavuga ururimi rw'ikinyarwanda eroje uri kaneza ijwi rya amerika
bakunze baradijwe rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya mu burundi ababyeyi bo mu ntara zimwe zimwe barijukiye kujana abana babo bavukanye ubumuga mu bigo vyo kubagorora mugenzi wacu tiarive ndayishimiye haduhiye inkuru ijwi rya amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu gihugu c'uburundi Ikigo citiriwe umweranda Bernardo kiri ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Cakira abagendana ubumuga bava mu ntara za Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Kirimwe abagendana ubumuga bagera ku ijana na mirongo ibiri. Bamwe biga imyuga, abandi bakiga amashuri ya leta. Abo cakira kikagorora ni cane cane abana bavukanye ubugaru n'abamugaye bakuze. Baragorora kandi abamugaye kubera indwara z'umutima zituma ibihimba bimwe by'umubiri bikongatara. Gakiza Felicite umubikira kirongoye ati twebwe twubatse kino kigo tuzi ko ari ic'abagendana ubumuga ariko hari amashure canke ibitaro abana biga ko batoroherwa aho notanga akarorero nko ku mashure akarorero kandi nko ku bitaro aho uwugendana ubumuga yoshobora nawe nyene kugenda agana yitura ariko ugasanga batiyumviriye wa muntu agendera mu ikinga wa muntu agendera ku ibekiye wa muntu adashobora kuduga ingazi urasanga batamwiyumviriye mu nyubako nyinshi abakenyezi bagendana ubumuga nabo nyene birabagora iyo bagiye kwibarukira mu bitaro bimwe bimwe henshi bubatse ingazi kandi hari bamwe bagenda n'amakinga no mu ivyariro bikabagora nk'uko uwo mubikira avyemeza nk'umuvyeyi aja kwibaruka usanga bamushira kuri kagatanda bose baja ko abakomeye usanga batiyumviriye umuvyeyi agendana ubumuga ingene azokwibaruka gutunga urutoki ugendana ubumuga biramwinjiramwo agatinda akabona nawe nyene ko ataca amaze ntabagikora ibyo bikemezwa na gakiza felicite iyo adashobora koroherezwa mu buzima nk'abandi biramusubiza inyuma kuko atera agira na ka gatima kabi ko kubona ko nawe nyene ataca ashoboye agatera agira ka gatima ko kubona ko atameze nk'abandi ataco yoshobora gushikako abanyeshuri baba muri ico kigo bakiga ku mashuri atandukanye batandukanye bo mu gisagara ca Makamba nabo nyene baremeza ko bahora bagira ingorane na cane cane hageze kuja kwiherera bahati Evangeline kenshi ntibikunda yuko wojayo Samuel inkuru nziza nawe ati nibatwubakira utuzu twa sugumwe n'amashure bitworohereza ndayumvire Janine wo mu mabanda mu ntara ya Makamba yibarutse umwana afise ubumuga arigana ko uwo bubakanye yabimutukiye jewe naranezerewe ko mfise umwana narose umwana ndanezerwa ndamwakira muri jewe ndamwakira ariko umufasha wanje tubana yavuze ati iwacu nta muntu n'umwe dufise w'ikimuga ivyo arivyo vyose na karonda kiwanyu nanje ndamubwira nti iwacu nawe nyene nta muntu agendana ubumuga dufise kandi abagendana ubumuga aho mu mabanda bitwa amazina abatesha agaciro aho tubaye mu kibano barashobora kuvuga yuko ari igihume igitero barabita ko ari ba kamuga barabita ko ari ba kajisho barabita ko ari ba kaboko barabita ko ari ba kaguru mu kibano usanga babita ama- amazina atabereye y'ibitutsi mu runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga barashimwa intambwe mu kibano bageze ko mu kubahiriza agateka k'abagendana ubumuga nk'uko claudette nizigiyimana abyemeza kare muri iyo minsi iheze hariho amazina bahora baza barabiyita bakabita amazina ajyanye n'ubumuga umuntu aba asanzwe afise aho ndavuga nko- nk'abo bita ba kajisho ba kaboko cyangwa ba wa kenya kubera ariko aracumbagira ariko eh, uno munsi biriko birahinduka kubera ko eh, umuntu ntibamwikimitiranya n'ubumuga bwiwe ku rwego rw'igihugu naho claudette nizigiyimana arashima ko ibwirizwa ryerekeye uguteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu burundi ryatewe ku mukono haraheze imyaka ine ariko haragahaze iri bwirizwa rero rirahari umukuru w'igihugu nyakwigendera petero nkurunziza yararisinye ariko hariho ayandi mategeko mperekeza afasha kugira ngo rino bwirizwa rije mu ngiro ryo niyo at- ataratangura gukora mugabo twizera yuko muri iyi minsi iri imbere kumbure bizoheza bigakunda ayo nayo akaja mu ngiro mu byakorwa kugira abana bagendana ubumuga nabo bashobore kwiga nk'abandi ni uko amashure n'ibikoresho byohugwizwa amashuri yakira abo bana si menshi ngaha mu burundi kubera yuko bisaba inyandiko yabo nyene inyandiko bashobora gusoma ya ecriture braille iyo rero nayo ubwa mbere ibikoresho byayo birazimvye hanyuma kandi nta- ntibinahari na hano i burundi ntibihari hanyuma bica bituma rero ama- amashuri ashobora kwakira abo bana ni make cane claudette nizigiyimana arabona ko amashuri y'abana batavuga akiri make kandi n'abigisha banonosoye ubwo buhinga si benshi mu burundi mu runani rw'amashyirahamwe y'abagendana ubumuga basaba kandi ko amabwirizwa aherekeza rya tegeko ryo guteza imbere no gukingira uburenganzira bw'abagendana ubumuga mu burundi ashigwaho gutyo iryo tegeko ryoca rija mu ngiro abategura inyubakwa rusange nabo bohoza ku muzirikanyi abagendana ubumuga mu kibano ikibazo c'abagendana ubumuga bokigira icabo bakabashigikira bo batera intege kugira nabo bumve ko ari abantu nk'abandi kandi ko bashoboye
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku gakino kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini Munaenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac.
No. Hapo kunakuwa nini? Mnabereni sote za nini? Kunakuwa nini hapo? Joni wanafungia watu.
tawe shoti abo bantu ni abaki koko Hmm? ko mbona bareba nabi cyane ko habaye iki Mama ye, sijui na mimi nachanganyikwa.
babarira ukatiba dugusubira inyuma ko mbona aba bantu badasa n'abashinzwe umutekano koko mbabarira shoferi sohoka sohoka mwese hanze uko muri babiri hanze aho navuge ntimuruwanyu sohoka hanze yavuze gute Jambo madam.
nta mwanya mfise wo guta mwese hanze ibipapuro byanyu nyereka ko mutama mushaka ko mvuga kangahe Me, madam unatumika mpolisi?
Eh? uri giki wewe Uh, mbona mbona ufanya uniforme?
Eh? ngo ngwiki wewe uri giki kugira umbanze ko ndi umupolisi cyangwa ntari umupolisi Eh? nyarutsa navuze nti ibibaranga ngaha cyangwa nimusubira kuva ngaha Eh, ahubwo reka ndabereke nimwagera habaje hari umunyamahanga arira ariko se shoferi habaye iki koko
okay shoferi we mbona ari sawa urakwije ibyangombwa subira mu modoka yawe ugenda sinsubire kukubona ngaha we nawe wa mugabo wo guma aha mada ibyo byangombwa naberetse ni ibyanjye rwose kandi biruzuye n'impamo ya mungu we n'ibyo yakubwiye kuvuga Eh? abanyamuhumuro ngaha nta jambo bafise uranyumva neza icara hasi kwanza Mwakoze, shika mwambara- hasi mwambabare Madame, pardon, hein? Client wangu iko en ordre kweli, alipita pale ku frontiere bakangala mapapia yake bakamwacha akapita. Madame, pardon, Sivira vraiment mwache mwaje.
aende.
ni wowe utanga amategeko cyangwa ni jewe icara hasi na wewe kwanza ugumane nawe ale wa mugabo ibyangombwa byawe byose biri hehe nta bindi byangombwa rwose mfite Ah, akazi ukora ni akahe je ndi umufundi aha none ntuhora utwara inkorofani sibyo nyine yego ingorofani njya nyitwara aha uruhusha rwo gutwara inkorofani ruri he mpereza ariko se rwose mada madamu madamu ibiki byandi madamu wa ha?
Mumbabarire.
urwo ruhusha rwo gutwara inkorofani urarufise cyangwa ntagufise nuze ko hari ibintu namenye ku nta kansiye kajagari dushaka ngaha iwacu uranyumva neza Ndakumva.
abantu nkamwe mutakwije ibyangombwa nimwe muze guteza imidugararo ngaha iwacu turi maso turi aho ngo tubagwanye
Hapana. Permis ya ngorofani? Si kwa exagere ile madame.
uri kuvuga ngo ugenda arenze urugero Hoho, we rero ubwira ukabone uha ibyo bintu ura- urabyishura hasi hasi ubunyane mvuze ngo hasi U- u- urayo twebwe ingana dufata abagizi ba nabi okay ewe munzanire umugozi tubaho uyu mugabo ntiyiruke imana yanjye ibi ni ikigo ewe uyu mugabo ategereza kuboha abanyamahanga gusa baza gutera akajagari Eh, ndanabibona ndanabibona kandi nuri kumwoterwa ndabimwoterwa jewe shoferi ukabyara warwanya ubwo uko bagiye kunyica ureba koko shoferi ziba kazibemwa mama imana yanjye ibi ni ikigo Mimi naona kabisa hivi vitu hakuna mo michezo. Madame Rusa, si nikuulize tu maswali kidogo tu.
Takubaza.
Uko nani au juste?
Ngo.
Unatumika mservice gani?
Eh?
Ya polisi au ya armée?
Ah, eh, eh, jewe Mhm.
sindi umupolisi cyangwa sindi umusoda mugabo ukunda igihugu ciwe Ah, mimi naona sasa. Donc nyie mnajiruhusu tu kukuya mnakia sumbua watu na kuwabize huku mnabalomba madokima zenyazi kwake. Ngoe.
None sho. Ibiri kuragira nibyo.
Mimi nendeta polisi eh. Comme ça batatu expliquer kama mko na droit ya kulomba watu madokima za ziko. Ngoe kidogo. Allo? Ni polisi ya Rusangi.
murabura kutungwa niyo mwana zari kahamagara polisi
barirutse se shoferi bigenze bite ko bakijwe n'amaguru burya ntabwo bari abapolisi se bapolisi ba wapi ushana bapolisi ba vile venye habana te uniforme eh?
yego wewe burya bari bapolisi abanyamitwe ba- bapolisi ba kweli banakuwa pale kurespekte lwa na hapana kukia bize na kusumbua watu yewe tata we bapolisi bo peke njo banapasha kuwa banajisharge na masekirite ya watu bon kia tujende tu tujendeleshe tu yetu achana na bali ba mwizi wanazivu kwa nakimbia ba anaanguka yewe yewe ndarusimbutse yewe ndumiwe ko
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
akaba ari no ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikoro mwari kumwe na joe diane ni nahazu ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na venuste nshimiyimana ku izina rya bagenzi bacu bose tubike abantu be tubifuriza kwandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha
babyeyi babyaye mugaheka tubifurije amahoro n'imigisha nk'aho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu be ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira ngabo k'amazima kano kurimbura ningero utizimba mu kirago nibutse iby'amashuri maze mbyumva nk'ejo bampa icumi na gatatu